ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi nshuti banywanyi mwabonye bucya mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi i kisoro muri uganda muradukurikira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese ibiganiro byacu turabihera muri leta zunze ubumwe za amerika mbere yo kubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacyo haraza ikiganiro cy'umuziki mbashimiye ko mwahisemo ijwi rya amerika ikaze mwese kuri radiyo yanyu nyuma yo gutsindwa kwa visi perezida we mu matora y'umukuru w'igihugu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden ejo bundi kuwa kane yagejeje ijambo ku gihugu nawe avuga ko bemera ibyayavuyemo yahamagariye abanyamerika bose nabo kubyemera no gushyira imbere ubumwe bw'igihugu geoffrey mutagoma yaduteguriye inkuru irambuye ijambo perezida joe biden yageneye abanyamerika nyuma y'amatora ishyaka rye riheruka gutsindwa ryari rigufi ariko ribumbatiye ingingo atahwemye kuvugaho igihe cyose amaze ku butegetsi bwa amerika yavuze ko yemera ibyavuye mu matora ko yahamagaye donald trump wayatsinze kumukeza agahamagara na visi perezida kamala harris kumushimira umwete n'ubwitange no kutizigama yagize muri iki gihe cyo kwiyamamaza
kwiyamamaza ni uguhiganwa ni ibyerekezo bitandukanye bihiganwa igihugu kigahitamo kimwe cyangwa ikindi twemeye iby'igihugu cyahisemo navuze kenshi ko udakwiriye gukunda igihugu cyawe ari uko watsinze gusa ko udakwiriye gukunda umuturanyi wawe ari uko mwemeranye ni ibintu dukwiriye gukora hatitawe ku watowe uwo ari we wese ntiturebana nk'abanzi ahubwo turarebana nk'abanyamerika
perezida joe biden yashimye cyane inzego zatunganyije amatora harimo n'abakorerabushake bakoze umurimo ukomeye yavuze ko ikibazo cyo kwemera ukuri n'imikorere y'inzego zishinzwe amatora muri amerika gikwiye kujya ku ruhande yemeza ko zakoze mu kuri mu kutabogama no mu bwisanzure kandi zikwiriye kwiringirwa
ibisubiza abantu inyuma ntibibura ariko gucikiriza ibyo watangiye ukabireka nta wabibabarirwa mwibuke ko kuba dutsinzwe aya matora bitavuga ko dutsinzwe burundu ni urugamba rumwe tudashoboye gutsinda amerika y'inzozi zanyu irabahamagarira kubyuka iyi niyo nkuru ya amerika mu myaka irenga magana abiri na mirongo ine igikomeza niyo nkuru yacu twese si iya bamwe muri twe bizagenda neza ariko tugomba kutarangara
muri iri jambo ritarengeje iminota itandatu perezida biden yijeje abanyamerika kuzahererekanya ubutegetsi mu mahoro na donald trump watsinze amatora
nk'uko abaturage bakoze akazi kabo nanjye nzakora akazi kanjye nka perezida nzubahiriza indahiro yanjye nkurikije itegeko nshinga tariki makumyabiri y'ukwezi kwa mbere tuzahererekanya ubutegetsi mu mahoro hano muri amerika abakozi bacu beza cyane ndabashimira imbaraga nyinshi mwashyize mu bikorwa mwakoze imyaka ine ishize ndabizi ko ari igihe kiruhije
perezida biden ntiyabuze kuvuga ku bikorwa by'ubutegetsi bwe bushigaje iminsi mirongo irindwi n'ine gusa avuga ko hari byinshi bakoze bifitiye akamaro abanyamerika cyane cyane ibirebana n'iterambere ry'ubukungu yavuze ko umusaruro w'ibyo bikorwa abanyamerika bazatangira kuwubona mu minsi ya vuba abayobozi b'ibihugu mirongo itanu byo ku mugabane w'uburayi bahuriye i budapest muri hongiriya ejo bundi kuwa kane mu nama y'ihuriro ry'ubufatanye mu bya politiki ry'ibihugu by'uburayi bunguranye ibitekerezo ku nsinzi ya donald trump mu matora ya perezida wa amerika n'icyo isobanuye ku mutekano n'iterambere ryabo temisitokere mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru abagize iri huriro ryashinzwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri nyuma y'aho uburusiya bushoje intambara kuri Ukraine bafite impungenge ko imyaka ine iri imbere ishobora kongera kurangwa n'urujijo n'imivurungano mu muryango wo gutabarana wa otani perezida w'ubufaransa emmanuel macron yabwiye abategetsi bagenzi be bitabiriye inama ko uburayi bugomba kwihagararaho ubwabwo mu gihe bwitegura mandije ya trump ku butegetsi muri amerika uyu mutegetsi w'ubufaransa yavuze ko mu bijyanye na politiki biboneka ko hagiye kuba impande ebyiri zihanganye ku ruhande rumwe amerika ku rundi ubushinwa kandi ko izo mpande zombi mbere ya byose zizaharanira inyungu zazo bwana macron akavuga ko inshingano zabo nk'ubumwe bw'uburayi atari ukuvuga ku itorwa rya trump no kwibaza niba ari umutegetsi mwiza cyangwa atari we
yatowe n'abanyamerika agiye guhagarara ku nyungu z'abanyamerika kandi icyo ni ikintu cyiza ikibazo ni iki twe twiteguye guhagarara ku nyungu z'abanyaburayi uko biri kose umuryango wo gutabarana wa otani uracyari urufatiro rw'umutekano w'uburayi bamwe mu basesenguzi mu bya politiki barasanga ikibazo cya mbere gihanze uyu muryango ari intambara ya Ukraine no gushaka icyakorwa amerika ihagaritse ubufasha bwayo ed arnold ni umushakashatsi mukuru ku mutekano w'uburayi mu kigo royo united service institute cyo mu bwongereza rusi mu mpine
ihurizo rya mbere kuri uyu muryango ni ugukomeza gufasha ukraine niba hari ukwitega ko amerika yavanamo inkunga yayo ya gisirikare ariko kandi hakibazwa ngo ese uburayi bufite ubushobozi bwo kuziba icyuho cyaterwa no guhagarika gufasha leta ya kiev mu ntambara kwa leta zunze ubumwe za amerika ayan bond umusesenguzi mu kigo gishinzwe amavugurura mu muryango w'ubumwe bw'uburayi aha arasubiza
yego ariko byasaba umuhate urenze uw'uburayi bukoresha ubu bwana bond avuga ko hari ubwo ibihugu bimwe wenda nk'ubudage cyangwa n'ibindi bishobora kuvuga biti abanyayikirene birasaba ko bihangana bakemera guhara tumwe mu turere twabo nyamara nanone agasanga ibyo byatera ikibazo gikomeye ku bihugu byo mu karere k'inyanja ya baritike nka polonye no ku byo mu majyaruguru y'uburayi uyu musesenguzi avuga ko ibi bihugu byatangira kugira icyikango ko nabyo uburusiya buzavaho bubyototera nibwemererwa kwigarurira ikirere ati ku bw'ibyo tugomba kongera umuhate wacu mu bikorwa bye byo kwiyamamaza trump yagiye avuga ko azarangiza intambara y'uburusiya na ikirere ku munsi wa mbere w'ubutegetsi bwe n'ubwo atigeze agaragaza uko ibyo bizagerwaho mu bihe byahise yigambaga kugirana umubano mwiza na perezida vladimir putin w'uburusiya umusesenguzi arnold wo mu kigo rus akavuga ko ukraine itinya kuba yava aho ihatirwa gusinya amasezerano y'amahoro atayiha inyungu kandi ko ibyo byatuma uburayi nabwo buhindura imibare yabwo
hashobora kuba impungenge aho bamwe mu burayi bavuga bati ni iyihe mpamvu twakwihutisha inkunga ubu niba hagiye kubaho imishyikirano vuba aha uyu musesenguzi agasanga hashobora kuba ingaruka zikomeye ku bihugu by'i burayi bwose ndetse n'ibihuriye muri otane ari uko mu by'ukuri amerika n'uburusiya bashobora gutangira kugirana iyi mishyikirano byo bitayirimo hari kandi impungenge zikomeye cyane ko leta zunze ubumwe za amerika iyobowe na trump ishobora kuvanaho inkunga yagutse yatangaga ku mutekano w'uburayi bamwe mu bahoze ari abategetsi muri leta bavuga ko trump muri manda ye ya mbere yashatse kuvana amerika burundu mu muryango wa otane jonathan monten umusesenguzi wa politiki ya amerika kuri kaminuza ya university college london yo mu bwongereza avuga ko imwe mu myumvire trump yagize kuva yinjiye muri politiki harimo igitekerezo cy'uko amerika inyunyuzwa n'abanywanyi bayo uyu akavuga ko hari n'ubwo uyu mutegetsi muri manda ye ya mbere yagiye akangisha kuva muri otani burundu ariko bikarangira yifashe
ntekereza ko akunda igitekerezo cyo kugumisha abanywanyi yewe n'abakeba mu rungabangabo urwo kwibaza ku migambi ye nibwira ko abibona nk'isoko y'ingufu n'ijambo
icyakora umunyamabanga mukuru wa otan mark rut watangiza inshingano ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi yumvikanishije icyizere uyu mu kiganiro n'abanyamakuru i budapest kuri uyu wa kane yashimagije trump kuba yarakanguriye ibihugu byo muri uyu muryango kongera ingengo y'imari y'ubwirinzi
ubwo yari perezida niwe muri otani wadushishikarije kurenga intego ya kabiri ku ijana impungenge muri ibi bihugu by'uburayi ntiziri ku kibazo cy'umutekano gusa aba banywanyi ba amerika bashobora no guhura n'ihungabana ry'ubukungu ubwo trump azaba atangiye inshingano Garrett Martin umuyobozi w'ikigo Transatlantic Policy Center kuri kaminuza ya American University i Washington ibi hari uko abibona
ibyo yatangaje byo kuzamura amahoro kugeza kuri mirongo itandatu ku ijana cyangwa kurenzaho ku bicuruzwa byose biva mu bushinwa bizahungabanya cyane ubucuruzi ku isi kandi ingaruka zizagera no ku burayi ku bwongereza n'ahandi yewe twanitega iyongerwa ry'amahoro ku bicuruzwa biva mu muryango w'ubumwe bw'uburayi uyu musesenguzi agasanga ikintu kigiye kuba ingenzi cyane ku burayi no ku muryango w'ubumwe bw'uburayi ari ugukora iyo bwabaga uyu muryango ukarinda ubumwe bwawo bwana Garrett Martin ibyo abishingira ku kuba Trump asa nk'ugerageza gukoresha uburyo bwambatanye mbategeke icyakora jonathan monten we agasanga uguhindagurika mu ntekerezo kwa trump gusobanuye ko nta kinini abategetsi b'i burayi babasha gukora ngo bitegure imitegekere ye muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi ry'amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda abadivantisite b'umunsi wa karindwi batuye mu kirwa kizwi nka kirwa abatutsi kiri mu kiyaga cya burera mu majyaruguru y'igihugu babwiye ijwi ry'amerika ko kuva bafungirwa urusengero byarushijeho kubaheza mu bwigunge erika ibagira ubusa yarabasuye
mu masaha ya saa tanu z'igitondo ku manywa y'ihangu ijwi rya amerika igeze mu kiyaga cya burera cyo mu karere ka burera mu murenge wa rugarama muri iki kiyaga hagaragara ibirwa bimwe bituwe n'ibindi bidatuwe dusuye ikirwa cyitwa kirwa abatutsi ni agace bigaragara ko bigoye kuhageza ibikorwa remezo by'iterambere umusaza yosefu ntako nzabigira uri mu myaka mirongo cyenda asazanye n'umukecuru anatariya kangabe wo mu kigero cy'imyaka mirongo inani bombi bavuka kuri iki kirwa baragerageza kudusobanurira imvano y'iri zina kirwa abatutsi nk'uko mbabwiye igihe navukiye nasanze ba sogokuru ba nyogokuru bagituye n'abakecuru banjye urukumva nasanze bari kukivuga ko ari ikirwa abatutsi cya mucocuri avuga ko uwo mugabo avuye i nyanza niko batubwiraga iki kirwa ari ice ari iki kirwa cya mucocuri uw'umututsi ndetse wuzuye uw'umunyenyanza
by'umwihariko kirwa abatutsi gituwe n'imiryango ibarirwa muri mirongo irindwi bose basengera mu badivantisiti b'umunsi wa karindwi kuri ubu aho basengeraga kimwe n'ahandi hatandukanye mu gihugu harafunze ni icy'abadivantisiti umunsi wa karindwi gusa twanavuka nibwo butumwa bwageze aho urusengero rwacu ku rufungo rwa beberitini kurufungira ni ubwenge abadivatara bagenda ntaze ndurimo twabaye bituguyeho ubu twacemerewe tubibereye hano turi mu bwigunge bw'abana ku mukecuru kangabe kubafungira urusengero nta handi ho gutarabukira biragira ingaruka zikomeye cyane ku rubyiruko urabona twe turi hagati aha mu mazi nibura abo hasi bo ngo bari kumva aho hafunguye bakajyayo narwo rero batwebye ubu nta hantu turi turi kwirirwa mu mazu gusa ubu rero abana twabafashishwaga no mu rusengero kandi n'aha nta mirimo nta muntu wazamo umurimo ku isabato isabato niyo twavukiyemo tuyikuriramo dore tuyisaziyeho twabafashwaga n'urusengero ni ukwirirwa bari kuragata ni ukwirirwa bari muri ibi bameze batya mbese ubu dufashwe nabi kuri anatariya nyirakamanzi w'imyaka mirongo ine n'itanu asanga uku gushyira ingufuri aho basengeraga n'ubusanzwe bari mu bwigunge bitazangiza urubyiruko gusa n'abagabo batangira no kujya mu biyobyabwenge mu nzoga muki kubera yuko tutagisenga bati turahanirwa hehe sibwo tutagisenga ninde uraduhana ubwo ugasanga bagiye ku batuye kirwa abatutsi bo mu kiyaga cya burera bemeza ko bigoye kubona undi muturage waturuka mu bindi bice abagendereye bivuze ko abahavuka banahatuye aribo bakomeza kwisanga bizengurukaho nta utunze igare nta moto nta n'imodoka na cyane ko uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu bifashisha ubwato witegereje aho basengeraga mu mpande z'inyubako yabo hari n'ahadasagura n'ubuso bwa metero icumi bitewe n'imiterere nyamara mu bisabwa insengero kiliziya n'imisigiti mu rwanda harimo no kugira aho guparika ibinyabiziga hisanzuye kuri dina nikuze y'imyaka mirongo itatu na bagenzi be iyi ngingo yarabumije ahubwo inaho ni ikibazo kubera ko nta binyabiziga tugira icyo tugira ni amato ubwo wenda parikingi twubaka ni iy'amato ubwo ibyo twavuga dukoresha ni amato kandi ntabwo yagera ku rusengero pasiteri mporana jonas matabaro umuvugizi w'ihuriro ry'amadini n'amatorero mu ntara y'amajyaruguru aganira n'ijwi rya amerika mu minsi yashize yemera bidasubirwaho ko abantu bagomba guteranira ahaboneye ahantu hitirirwa imana hakwiriye kugaragara isuku ikintu cyose cyerekeranye n'isuku ni ikintu kigaragaza abakristo ari ku mibiri yabo ari aho basengera isuku ni ikintu cy'agaciro mu buzima bw'abakristo gusa ku bwa pasiteri matabaro hagombye kubaho ubushishozi bwimbitse kuri buri rusengero umusigiti cyangwa kiliziya bitewe n'aho biherereye aho abantu batuye urusengero rukwiriye gusa neza rukaruta amazu yabo ariko nanone ntiwasaba umuntu uwo nguwo utuye aho ngaho ngo nashyire nk'amapave imbere y'urusengero icyo ni ikintu cyamugora niba iwe ntayahaba ntiwamusaba icyo atabona ahubwo yahashyira imbuga nziza akahatunganya amategeko ntase n'ay'aba bandi bari mu mujyi mu bihe bitandukanye umukuru w'u rwanda paul kagame agira icyo avuga ku gufunga insengero za kiliziya n'imisigiti bitujuje ibisabwa yumvikanye avuga ko byahindutse akajagari bigizwemo uruhare n'uburangare bw'abandi bategetsi bwana kagame agasanga hari ababyihisha inyuma mu mugambi wo kurya imitsi ya rubanda aha yari mu masengesho yo gusabira igihugu aheruka yashwishurije abavuga ko bitwaza ko bahohoterwa bagatabaza amahanga u rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera rurwanya amadini rurwanya ibintu ubona biba byandikwa ariko niba munabikora mwibwira ngo hariho utera ubwoba hariho ugira intimidation wapi kabisa ucishe make ukora ibintu bizima sosayete nyarwanda ntabwo mwayihindura ikintu mujyaho mugatabanga mukagaragura twagaraguwe bihagije kuva mu ntangiriro z'uku kwezi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda yatangazaga ko hamaze gufungwa insengero za kiliziya n'imisigiti bikabakaba mu bihumbi icumi ni ingingo ikomeje kutavugwaho rumwe abaturage ariko bo ntibabura kugira ibyo bakomeza gusaba nk'uko ubuyobozi ari ababyeyi kugira ngo bongere badufashe urusengero rufungurwe ni ukugira nyine ngo uwiteka abakoreremo nk'abayobozi kugira ngo bafungure urusengero tubone uko twongera kumakumiramo abana bacu ehabagira ijwi rya amerika iburera mu majyaruguru y'u rwanda abarundikazi bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bari basanzwe barangura muri tanzania baravuga ko babangamiwe cyane no gucuruza bahomba kubera ifaranga ry'uburundi ryataye agaciro ni inkuru ijwi ry'amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi mugezwaho na thierry vendayishimiye
hano ni ku isoko nshasha ry'ikirehe ryo muri komine mishiha ku rubibe rw'uburundi na tanzania kuri ino soko niho bamwe mu bakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto bacururiza ibyo barangurira mu gihugu ca tanzania isoko ryacu ryaganiriye na bamwe mu bakenyezi bahadandariza ibitunguru itomati indagara hamwe n'irengarenga babwiye umukunzi w'ijwi ry'amerika ingene bahagaritse burundu kuja kurangurira muri tanzania kubera imvo basigura urudandazwa rw'itanzaniya narigeze ku rukora mugani ubu kubera amashiringi yazimbye twarabihebye naragenda nkazana uturengarenga cyangwa nkazana utudagara uvungishije amarundi ukagenda kurankuza amashiringi uca uhomba nayo iwawe ntayo ukuramo amashiringi nyine kubera amaze kuduga hariho n'ibidandaza bimwe bimwe umuntu ashobora gucahagarika nk'indagara zirazimbye cyane si benshi bakizidandaza urujya n'uruza rw'abantu rero bajya kurangura hakurya ubu busa n'ubwagabanutse bivanye n'uko nta mashiringi yaduze ifaranga rikoreshwa mu gihugu cya tanzania ari ryo shiringi rigugwa ifaranga ry'uburundi rigwije ko inshuro zibiri n'ayarenga janine uwimana abona ko urudandazwa rwabo rwahagaze kubera ko ifaranga ry'uburundi riri hasi cyane nk'ibihumbi mirongo ibiri by'amashiringi ubwira tubironke dutanga ibihumbi mirongo itanu na kimwe by'amarundi urumva nk'amafaranga usanga ari menshi cyane tuzigejeje ino rero ni gake ko amafaranga ino uburundi menga amafaranga asa n'atagaciro ino turiko turakora nta n'inyungu turonka usanga menga turiko turakorera nk'ubusa aba bakenyezi bavuga ko bafise ikibazo biharije bagereranije n'abandi bakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto ni mu gihe biba ngombwa ko badandaza ibyo baranguriye hanze y'igihugu kuko ariho baba begereye isabelle muhongaseko atanga akarorero nko ku bijanye n'urudandazwa rw'indagara indagara hariho abatanzaniya bazizanira tugaca tuzibarankura nk'ubu iyo bazishikanye hano turashobora kuzitora ku kadobo ibihumbi mirongo ibiri vy'amarundi ariko tugiye kuzitora hakurya dusanga tumwe turatanga mirongo ibiri n'umunani vy'amarundi canke mirongo itatu n'ayandi umva tuca dusanga rero ataco tumwe turakorera ca dutegereza bazizanye izi bujumbura n'ukuri ntizidushikira hano ziri kure gose nta nizibonekana hano mbese zije naho zoza zizimvye gose nibaza nta nizo twohangara benshi muri aba bakenyezi bavuga ko ahanini ari abarimyi ariko ingorane ziri mu burimyi zituma batimbura nizo zabatumye bijukira uru rudandazwa ndengambibe ndereyimana chantal ni umwe muri bo yavuganye n'umukunzi w'ijwi ry'amerika jewe cari catumye nijukira kuja mu rudandazwa ni uko nabona yuko mfise umuryango kandi kuronka irasiyo y'umuryango bikangora aca mvuga ati reka nje mu isoko wosanga ngenda ronka irasiyo y'abana uburimyi nabwo hari igihe urima utagira umwavu wo gukora ugaca usanga ntibigenze neza abashoboye kubandanya urudandazwa bibasaba ko barangurira ibidandazwa mu burundi ku badandaza banini banini babizanye babikura muri tanzaniya uyu mukenyezi avuga ko muri kino gihe ibiciro byo mu burundi biduga vuba na vuba bibasaba gukorana ubukerebutsi bwinshi ubuzima bwaduze mu bintu byose ikindi nacyo ubuzima buduze ni naho uca ubwenge cyane uca ukariha cyane mu mutwe w'umunsi uko ikintu kiguze nimba isabune yiguze igihumbi ejo urashobora kugenda ugasanga ni cyabiri bisobanura yuko nta byo kwicara usanga nyine uri kurakoresha ingufu aba bakenyezi basaba leta kugira ico ikoze kugira ngo agaciro k'ifaranga ry'uburundi kisununure byasabwa nka leta iraba icyo yodufasha twebwe twirirwa hano kweri mwadufashije dufate nko amashiringi nk'ubu birashobora nka leta nayo ikaraba ko amafaranga y'uburundi nyene yoyaduza nayo kuko umuntu ariko arahiga nk'itomati no zirashobora abarimyi bakazibura tugaca tujabuka muri tanzaniya ishyirahamwe ry'abakenyezi bikorera ibyabo afab rivuga ko abakenyezi aribo bakora urudandazwa njabukambibwe ku bwinshi bagereranije n'abagabo kuri iyo mvo uwurirongoye fideli bizigire yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko hari ibyo basaba leta ni ibyo abashingantahe barimo mu rudandazwa kandi bafise urudandazwa ruremereye rurimo amahera menshi mugabo mu kirundi bavuga ngo isorosoro igwiriye iroyi kome abakenyezi ari benshi bagenda batanga make make make make hari igihe usanga abakenyezi nka mirongo itanu bashikiriye mu mugwiza atunga umwe afise amahera menshi rero uwoteza imbere umukenyezi sindibaza ko n'igihugu cotera imbere duca dusaba leta rero ko yoza irumviriza iyo turiko turayisaba ko botugabaniriza ibi canke biriya twosaba yuko botwumviriza kuko natwe turafise ico duterera mu gihugu muri rusange abakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto ndengambibe ahanini nababa mu ntara zihana urubibe n'ibihugu barukoreramwo ibyo nabyo ni tanzaniya repubulika ya demokarasi ya kongo hamwe n'u rwanda igihe umutekano hagati y'ibyo bihugu n'uburundi utifashe neza abakenyezi bibagiraho ingaruka mbi urakoze Thierry ndayishimiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage batuye mu kibaya cya rusizi kiri muri teritwari ya uvira mu ntara ya kivu y'epfo baravuga ko urugomo n'ubugizi bwa nabi byagabanutse kuva abasirikare b'uburundi bahagera inkuru irambuye veraste ngabo bamwe mu baturage banyura mu ibarabara rya gatanu riva bukavu rigana uvira banyuze mu kibaya cya rusizi ndetse n'abatuye kamanyola kugeza za kiribo ahari abasirikare b'abarundi barashima ubugizi ingabo zagaruye umutekano ku bufatanye na fardesi bamwe muri bo bemeza yuko abantu bitwaje imbunda kenshi na kenshi bagiye bavana mu modokari abagenzi bakabambura imyenda bakabanyaga amafaranga na za telefoni mu mihana naho bagashimuta abantu abandi bakabica ndetse bakanyaga n'amatungo yabo ariko kuri ubu si ko bimeze nyarugabo janvier ni umuturage utuye ku bwegera yemeza yuko mbere y'uko abo basirikare bagera aho batuye ubugizi bwa nabi bahoraga bahura nabwo bwari bubarembeje ishimutwa ry'abantu kujanwa mu ishyamba ryari igihe cyose ntitwasibaga iminsi ibiri batajanye umuntu mu ishyamba batanyaze imodoka ziva ibukavu zerekeza buvira iziva buvira zerekeza ibukavu bagakuramo abantu bakabajana mu ishyamba ariko kuvaho nyine abasirikare b'abarundi bagereye muri plene umutekano warabonetse abantu ntibagishimutwa ngo basubire bajanwe mu ishyamba abantu baragenda uko bashaka barakora amakitivite rusange uko bashaka togera moyizi ni umuyobozi w'urubyiruko muri teritwari ya uvira avuga yuko hari ibintu byinshi byahindutse kuvaho abasirikare b'u Burundi bagere muri iki kibaya cha Rusizi yani tulikuwa tunaona magari zinatoka Bukavu zinatoka Uvira kulikuwa mabarieri twabonaga imodokari ziva Bukavu ziva na Uvira hari za barriere Sange hari za barriere Ruvumyi hari za barriere Kiliba bakavuga ngo bwije imodokari ntitambuka ngo igeraho iri kujya kubera ibibazo by'umutekano ariko ibo bazivanyeho bashyiraho umutekano mu muhanda ejo bundi navuye uvira mu ijoro ngera sange saa moya muri iki kibaya cya rusizi kubera uburyo abagizi ba nabi n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi n'iy'abakongomani yahohoteraga abaturage yatumaga bamwe mu baturage batuye muri uvira banyura mu gihugu cy'u Burundi bagiye bukavu aho kunyura mu kibaya cya rusizi kineza mati ni umucuruzi ukorera imirimo muri uvira ashimangira ko byari biteye ubwoba kunyura muri uyu muhanda wa gatanu unyura mu kibaya cya rusizi uhuza intara za tanganyika manyema ndetse n'intara ya kivu ya ruguru kubera umutekano muke wawurangwagamo umuntu kugira ngo ave bukavu aje uvira cyangwa umuntu ave uvira aje bukavu byasabaga ko abanza guca mu kindi gihugu guca i bujumbura kubera impamvu z'umutekano ariko ziriya ngabo zimaze kuhagera hari impinduka nini yabaye kuriya kunyagwa kuriya kwicwa kuriya gushimutwa kujanwa mu gihuru byaragabanutse ku rugero rwiza rushimishije ku buryo abaturage ubu nyine nta bwoba umuntu aragenda adatinya impanuka ishobora kuba bishobora gushika ariko ntawe ugenda byiteze mbere ho umuntu yaragendaga ukavuga ngo caba ari igitangaza ushitse utabikorewe udahuye na kimwe muri ibyo bitatu kwicwa kunyagwa cyangwa gushimutwa gusa nubwo abo baturage bashima ubugize ingabo zagaruye umutekano bamwe mu bahunze imihana yabo bari batuye ku bwegerana za mutarure kubera impamvu zo guhohoterwa nabo basaba yuko bafashwa bagahungurwa tukaba dusaba ngo bashyiremo imbaraga barindire abantu umutekano rwose bacure n'abo bandi basubire mu mazu yabo barinde umutekano abantu baturane ku bumwe dusabane nk'uko byari bisanzwe twagerageje kuvugisha ubuvugizi bw'igisirikare cy'u Burundi ntibyadukundira gusa mu nama y'umutekano yabaye mu mpera za kino cyumweru dusoje mu mujyi wa Uvira ubuyobozi bw'ingabo bo muri secteur opérationnel Sokola de Sud Sud Kivu bwagaragaje ko ku bufatanye bwa FARDC n'igisirikare cy'u Burundi hari intambwe ishimishije y'amahoro mu kibaya cya Rusizi si mu kibaya cya Rusizi honyine abaturage bashima uburyo igisirikare cy'u Burundi cyabafashije kugarura amahoro ahubwo n'abari muri grupema ya Bijombo na Remera ndetse na sekiteri itombwe na Tanganyika barashima ubugize ingabo zafunguye amayira yarafunzwe n'amasoko ndetse zirangiza ubujura bw'amatungo kuva ingabo z'u Burundi zigereye mu ntara ya Kivu y'Epfo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri muri gahunda y'ubufatanye hagati y'ibihugu bya Kongo n'u Burundi zasenye ibirindiro bya Red Tabara na FNL bimwe byari muri gurupe ma Kigoma ibindi muri sekiteri y'itombwe abasirikare b'u Burundi ntibari mu ntara ya Kivu y'Epfo gusa ahubwo bari no mu ntara ya Kivu ya ruguru ku bufatanye n'igisirikare cya Kongo mu kurwanya umutwe wa ma mirongo ibiri na gatatu Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro iwanyu mu ntara umunyarwandakazi ufite ubwenegihugu bw'ubufaransa janine urambariziki ari mu rwanda aho yagiye gushaka umuryango we janine urambariziki yavuye mu rwanda ku itariki ya kane z'ukwezi kwa gatandatu muri mirongo cyenda n'ine ajyanywe n'umuryango medecin du monde wari wamuhawe n'ingabo za fpr inkotanyi zamusanze akiri mu mugongo mugongo wa nyina wari wishwe atemaguwe ndetse n'umwana afite ibikomere by'imipanga navuganye na janine urambariza iki ambwira amateka ye
nk'uko nabibwiwe n'umubyeyi wandeze bamumpa bamubwiye ko fpr yansanze ku mugongo wa mama wari wapfuye ngewe nakomeretse ku kibuno no ku mugongo banjyanye ibyumba bitavuze ko iwacu ari ibyumba ariko nari mu bitaro by'ibyumba ni naho umuganga w'umufaransa yaje kumfata anjyana mu bufaransa kugira ngo mvurwe
izina se wabwiwe n'iki ko witwa janine urambariza iki
iryo zina narihawe ntagishingiweho kuko nta ndangamuntu iriho izina ryanjye icyo naje kumenya ni uko nahinduye inshuro eshatu izina ryanjye nabanje kwitwa umbaraziki nyuma rihinduka umbariziki none ubu ni urambariziki icyo twamenye ni uko uwambaje izina ryanjye naba naramusubije nti urambariza iki bagize ngo ni izina ryanjye bararyandika nitwa urambariza
iki naho se izina rya janine ryavuye
janine mpereye ku byo nzi bambwiye ni uko hari umukobwa wagombaga kuza mu muryango wandeze witwaga janine wari ufite imyaka cumi n'itatu ariko akaba yarakomeretse cyane ntashobore kuza ntabwo nzi niba yarapfuye cyangwa se akiriho ariko yari indembe kuko atashobora gukora urugendo ni jyewe bahaye umuryango bampa izina rye kuko nayo mfite rimwe kugira ngo bazahore bamwibuka
urajya mu rwanda gushaka umuryango wawe ni iki uteganya gukora nugerayo
icya mbere kinjyanye ni ukubona aho nkomoka nkamenya aho nturuka kuko ntigeze nsubira mu rwanda kuva jenoside yaba nzaba rero nsubiye ku butaka bwanjye bwa afurika mpure n'abanyarwanda nshoboye kubona umuryango wanjye kubera abatanga amakuru n'abanyamakuru bamfasha cyaba ari ikintu cyiza kuri njye byanshimisha
mbararikire ikiganiro agasaro kaburaga ku cyumweru niba utazi amakuru y'umuvandimwe wawe ngabunzima david wavuye mu rwanda afite imyaka icumi agiye mu misozi ya murenge muri kongo yaratuye muri sahara ku kicukiro niba ushaka umwana witwa nyirakanyana wari ufite imyaka umunani muri mirongo cyenda n'ine iwabo bari batuye hafi yo kubasariziyani i kigali ikiganiro agasaro kaburaga ntikizagucike ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi mu mahanga hava inka ntihava abantu umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana